Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti mu duteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru yacu amakamyo yongeye kwemererwa gukoresha umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda none umunyu singucyuye niwe uri kumfasha w'umunyayuganda wari wavuze ati uze ngufashe ntacyo ampaye umupaka urafunze ntawo nanyura mu gishanga yo ntawo nanyura natinye kujya none ko mwe n'abantu bavuga bati nta muntu ugomba kunyura muri duwani umupaka urafunze kereka amakamyo nanyura agomba kunyuramo uwo ni umwe mu banyarwanda baturiye umupaka wa gatuna wari wibwiye ko gukomorera amakamyo ngo yambuke umupaka byaba bivuga ko n'abaturage bemerewe kuba bakwambuka bakajya muri uganda iyo nkuru n'izindi zirimo avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu geoffrey mutagoma
urakoze edi abantu bitwaje intwaro bitwikiriye ijoro bica abantu mirongo cyenda na batanu babarashe abandi babatwikira mu mazu mu gitero cyagabwe mu gihugu cya mari rwagati cyagabwe rero ejo kuwa mbere umuvugizi wa minisiteri y'umutekano muri mari amadu sango yavuze ko abandi cumi n'icyenda baburiwe irengero umunyamakuru ukorera muri ako gace yabwiye ijwi ry'amerika ishami rikorera mu gifaransa ko abagabye igitero bari bagendereye koreka agasozi kitwa sobanetu kari hafi y'umujyi wahitwa mopti uri muri mari rwagati yavuze ko umubare w'abapfuye ushobora kugera ku bantu ijana amakuru y'ibanze avuga ko ako gasozi gatuwe n'abo mu bwoko bw'abitwa abadogon gashobora kuba katewe n'abarwanyi bo mu bwoko bw'abitwa abafulani itangazo ryasohowe na Stephanie Dujarric umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye riravuga ko Antonio Guterres yarakajwe cyane n'icyo gitero ahamagarira impande zombi muri Mali guhagarika ibikorwa byo kwihimura inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye irateganya guhura mu kwezi muri uku kwezi kuzaganira kuri icyo kibazo rero no gushyira ingabo zishinzwe kurinda amahoro muri Mali ubushyamirane hagati y'abadogo n'abafulani bumaze imyaka kuri makumyabiri na gatatu z'ukwa gatatu abafulani ijana na mirongo itandatu baguye mu gitero cyagabwe ogosagu abahigi rero b'abadogon nibo bashinjwa ubwo bwicanyi minisitiri wungirije wa leta zunze ubumwe za amerika ushinzwe ibibazo bya afurika tibornage agiye kwerekeza muri sudani gusaba ubutegetsi bwa gisirikare gushyikirana n'abatavuga rumwe nabwo kugeza ubu impande zombi ziracyashyamiranye kandi minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika iremeza ko igisirikare cya sudani gikomeje guhutaza abanze kuyoboka ubutegetsi tibor naje yaburiye umuyobozi uh, w'inama ya gisirikare muri sudani ababwira ko bakwiriye guhagarika icyo yise ubugizi bwa nabi bagashyiraho uburyo bwo kwegurira ubutegetsi abasivili niba bashaka kugirana umubano mwiza na leta zunze ubumwe za amerika azahaguruka rero ejo ku wa gatatu ahure n'abahagarariye impande zombi Khartoum mu murwa mukuru wa Sudani ajye muri Ethiopia kuganira n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku kibazo cya Sudani nyuma y'ibyo azajya no muri Mozambique yitabiriye inama izaganira ku bucuruzi hagati ya Afurika na leta zunze ubumwe za Amerika umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu transitional justice working group uravuga ko wavumbuye ahantu habarirwa mu magana ubutegetsi bwa korea ya ruguru bwajyaga bwicara abantu mu ruhame ku rwego rwo mu rwego rwo gutera ubwoba abaturage b'icyo gihugu umuryango transitional justice working group ukorera seoul mu murwa mukuru wa korea y'epfo wavuze ko ushingira ku biganiro wagiranye n'abantu mu magana atandatu na cumi bahoze batuye muri korea ya ruguru hanyuma bakaza kuhatoroka urashingira ku mashusho yafashwe rero na satellite ahantu hagera kuri magana atatu na makumyabiri na hatatu byaberaga uyu muryango ntiwashimye kuhavuga bitewe no gutinya ko korea ya ruguru ishobora kuhasibanganya cyakora bemeza ko higanjemo uh, ku migezi ku dusozi ku mirima mu masoko no ku bibuga by'amashuri mu majyepfo y'ubushinwa imvura y'umuhindo imaze guhitana abantu batanu isiga iheruheru abandi babarirwa mu bihumbi itangazamakuru rya leta yo mu bushinwa ryavuze ko ubuyobozi bwemeje ko hagiye kugwa indi mvura idahita izamara iminsi ine kugeza ubu imyaka yari iteye ku butaka bungana na hegitari zikabakaba ibihumbi cumi na kimwe imaze kurengerwa n'imyuzure amazu abarirwa mu magana yari kuri ubwo butaka nayo yasenyutse abantu bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane basigara iheruheru imvura rero imaze kwangiza imitungo ibarwa muri miliyari makumyabiri n'esheshatu ebyiri n'ibice mirongo itandatu na bitanu z'amayuwani akoreshwa mu bushinwa ni ukuvuga miliyoni magana atatu na mirongo inani n'ebyiri z'amadolari y'abanyamerika mu gace ka guangxi kari mu burengerazuba bushyira amajyepfo inzu zigera ku bihumbi makumyabiri zabuze umuriro hangirika imihanda ibiraro n'ibindi bikorwa remezo amakuru rero twari tubafitiye mu kanya ndabona amasaha adufashe dusoreza aho ngaho edi rwema mu kanya urakomeza n'amakuru yo mu biyaga bigari mwiriranywe amahoro n'amahirwe abari badukurikiye
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugererweho na Geoffrey Mutagoma radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari u rwanda rwakomoreye amakamyo yikorera imizigo iremereye kongera gukoresha umupaka wa gatuna uruhuza n'igihugu cya uganda icyakora hari abanyarwanda basanga bidahagije gukomorera ibinyabiziga mu gihe bo batemerewe kwambuka mu gihugu gituranyi umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagirubusa yanyarukiye gatuna aratubwira uko yasanze yifashe ikigo rwanda Revenue Authority kiravuga ko ari mu igeragezwa ryo kureba niba imirimo y'ubwubatsi bw'ibiro bya gasutamo ihuriweho ku mupaka wa gatuna itabangamira urujya n'uruza rw'amakamyo atwara imizigo iremereye kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda nibwo ubutegetsi bw'u rwanda bwatangaje ko kubera imirimo ikorerwa ku mupaka wa gatuna amakamyo aremereye agomba kunyura ku mupaka wa kagitumba mu burasirazuba bw'u rwanda na cyanika mu majyaruguru y'u rwanda yombi ihuza u rwanda na uganda ijwi rya amerika igera ku mupaka wa gatuna kuri uyu wa mbere ahagana mu ma saa sita z'amanywa nta kamyo n'imwe mu ziremereye zakomorewe zahagaragaraga kandi nta n'iyo yari yagatambutse mu makuru twabashije kumenya iyo mwumva ihinda si imwe mu makamyo yikorera imizigo iremereye mu zakomorewe ahubwo n'imashini ntoya ikora imirimo y'amasuku kuri uyu mupaka kugeza ubu bigaragara ko urujya n'uruza kuri umupaka wa gatuna rusari ntahari ntarwo imirimo yo kubaka ibiro bya gasutamo ihuriweho ku mupaka wa gatuna ku ruhande rw'u rwanda biboneka ko yegereza ku musozo nubwo nta kamyo n'imwe yahagaragaraga mu zakomorewe aha ku mupaka wa gatuna amakuru yo gukomorera amakamyo yikorera imizigo iremereye hari abanyarwanda twahasanze baturutse mu bice bitandukanye bayamenye bakagira ngo nabo bakomorewe kujya uganda byumvikana ko banyotewe kongera guhahirana n'abaturanyi bavuye ko umupaka ufunguye amakamyo ari kugenda umubyeyi aduhaye inka zagira inka nawe nibona yakugura nibura n'umunyu wo kuba nahiyeho nka kubera imaze kuma kubera nta munyu igikuka kiva uganda mu rwanda nta gikuka tugira mpageze rero ngiye gutaha uretse ko ningeze aha ngaha ngo ndebe ko hari abari kugenda ntabwo bishobotse kwambuka urabihombeyemo rero ndahombye nyine ubwo iyo nka irisura n'abana mu rugo nkanjye ndi umupfakazi umaze gupfusha abagore babiri ariko bamfashe iyo nka yo kugira ngo izeho abana b'imfubyi amata none umunyu sinywa ucyuye sinyanaga nko kurya n'uwari kumfasha w'umunyayuganda wari wavuze ati uze ngufashe ntacyo ampaye umupaka urafunze ntaho nanyura mu gishanga yo ntaho nanyura natinye kujya none ko mwene bakavuga bati nta muntu ugomba kunyura muri duwani umupaka urafunze kereka amakamyo nayo agomba kunyuramo ku ruhande rumwe kurekura amakamyo agatambuka ku mupaka bagatuna ni inyungu ku ku rundi ni igihombo igihe cyose aba banyarwanda bazaba batemerewe guhahirana n'abaturanyi inyungu ziba zirahari ni nyinshi nkanjye n'ubundi mu cyiciro cya mbere inyungu irahari leta iri kwinjiza imisoro ariko nkanjye ndi kuhahombera kubera inzara mwese niba umwana wanjye yabaga i bugande nkajya kumusona bakaza kumusura nkaba ntatinyuka ku- kurenga hano ku mupaka ubu bwobyo hari inyungu irimo kuri aba banyarwanda bakumva bakomorerwa bagakomeza kugenderana n'abaturanyi ba uganda inaha igitoki kigeze kuri ma- abiri- magana abiri mirongo itanu ariko i bugande igitoki ni ijana babuze aho babigurisha nonese niba mpengeye naduhingira magana atandatu none magana atandatu harimo ibiro bine by'ibi- by'ibitoki none naho harimo ikiro kingahe na kibiri na gitatu ntabwo kirimo gusa numva nta inzara itagiye kutwica bafungure n'abantu bajyeyo niba mfite umwana wanjye hakurya nashyingiyeyo njye kumusura n'abazansuri ubwo twari ku mupaka wa gatuna kandi twagumye kuhabona abanyayuganda bari batembereye mu rwanda ariko nabo bakavuga ko bemerewe gutembera gusa nta kintu bambukanye mu rwanda uyu yatubwiraga ko bimubabaje kuba yaba n'ikiro cy'ibishyimbo cyangwa igitoki adashobora kugishyira ku igare ngo yambuke mu rwanda baba mfite ikibazo cy'ibishyimbo ntabwo wakizana ni ugutema sinzi iki- ikiyabaye mu rugo ni hehe Ka- rwakatambara vileji cone ndi mu rwakatambara seru hano ndi umunyaruganda ati nkarita kunuye Nga- eh, kino yebu- yebihimba tinkazi rajaho tibana ngo ndirajaho tibana ngo ndika- nekisoyi tinkazi sagari tuvugana n'umwe mu bashinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda ku mupaka wa gatuna yatubwiye ko impamvu nta kamyo ziratangira kuhagera nyinshi zituruka ku byambu bya kure kandi ko itangazo rizikomorera ryari rimaze igihe gito rigeze hanze agakeka ko binashoboka ko hari abataramenya ayo makuru kuba ibinyabiziga biremereye byakumirwa kunyura ku mupaka wa gatuna benshi mu bahakoreraga utwabo bavuga ko babihombeyemo bikomeye bari bafite amazu bakodesha none uri kubona amakamyo barayimuye umupaka usa n'ufunga m- amakamyo ajya kagitumba ni ukuvuga ngo abantu bakodeshaga ayo mazu bayavuyemo izo nzu zibereye aho ngaho uri kuvuga ko n'abantu bafite amacumbi nabo barahombye kubera ko abantu bab- babaga muri ayo mazu bajya gukorera hehe ku yindi mipaka bwana richard sezibera minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yahamirije abanyamakuru ko izi kamyo ziremereye zirakoresha umupaka wa gatuna mu gihe cy'ibyumweru bibiri mu buryo bw'igerageza muri ibi byumweru bibiri ababishinzwe bifuza ko iyi mihanda cyane cyane bayikorera tesite kuyikorera tesite rero ni ukureka imodoka zose eh, n'iziremereye zigacamo basanga nta kibazo gihari bigakomeza basanga harimo ibigomba kongerwa kunoza muri uwo muhanda ku rwego rwa tekinike bikabanza bikanozwa aho byarangira byose umupaka ugakoreshwa nka- nk'uko bisanzwe So, mu gukumira ibinyabiziga biremereye hari abahise bavuga ko u rwanda rwafunze umupaka kubera icyuka kibi hagati yarwo n'abaturanyi ba uganda ariko rwo rukavuga ko icyabayeho ari ukugira ngo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga biremereye rutabangamira imirimo yahakorerwaga kuva mu mpera z'ukwa kabiri kandi nibwo u rwanda rwatangiye gukumira abanyarwanda kujya mu gihugu cya uganda rwanga ko bagerayo bagahohoterwa byitezwe ko imirimo yo kubaka uyu mupaka wa gatuna nigera ku musozo izateza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka iri geragezwa ryatangiye ku itariki icumi z'uku kwezi kwa gatandatu rizarangira kuri makumyabiri na kabiri nk'uko bigaragara mu itangazo ry'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ehe bagira ubusa ijwi rya amerika igatuna ku mupaka w'u rwanda na uganda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
abashinzwe imicungire y'uruganda rw'amata rwa giheke rwo mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ntibavuga rumwe n'abayagemurira ubuyobozi bw'uruganda buravuga ko butabona umusaruro wo gutunganya mu gihe abarugemurira amata bo barushinja imikorere mibi irimo no kubahombya ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temisitokile mutijima mu burengerazuba bw'u rwanda imicungire y'urwo ruganda rw'amata rwa giheke iheruka kwegurirwa uruganda rwa inyange rutunganya ibikomoka ku mata n'imbuto aha mu rwanda ni nyuma y'aho koperative y'aborozi yarucungaga iguye mu gihombo cyatumye yambura bamwe mu barugemuriraga ayo mata urwo rwuzuye rutwaye arenga miliyoni magana ane na mirongo inani mu mafaranga y'u rwanda rukagira ubushobozi bwo gutunganya nibura litiro ibihumbi icumi z'amata ku munsi mbere y'uko rwubakwa inyigo yari yakozwe n'inzego zishinzwe ubworozi yagaragazaga ko ayo mata ashobora kuboneka mu turere twa rusizi na nyamasheke turi muri zone rwubatsemo ubuyobozi bwarwo buravuga ko nta na kane ku ijana by'uwo musaruro wakabaye uva muri utwo turere twombi rushobora kubona amata ava muri iyi zone uruganda rwubatswemo nta nubwo turashobora kugera kuri kane ku ijana yaba akenewe ku munsi uruganda rurimo rurakora mu gihombo kuko amata turi gukoresha uyu munsi turi kuyakora akoze urugendo rurerure amwe ari kuva mu kamira andi akava nyagatare birumvikana yuko rero kuvana amata nyagatare ukavana mu kamira ukayageza hano ahaza ku giciro n'ubundi kuko ibiciro byashyizweho na minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano zayo n'ubundi nibyo biciro biba byahawe umworozi hariya i nyagatare cyangwa se mu kamira namwe rero mwumva ko iyo wongereho urwo rugendo rwo kuyageza ahangaha iritiro rigera ahangaha mu by'ukuri yahenze ubu ni bwana isironi hategekimana uyobora uruganda rwa giheki uko kutabona umusaruro uturutse muri zone uruganda ruherereyemo birasa nk'aho bituruka ku buryo rukoranamo n'abarugemurira amata bayavanye mu borozi bakunze kwita abacunda nk'ubu muri litiro magana abiri na makumyabiri n'icyenda nakusanyije muri kenzeni y'ukwezi kwa gatanu ni amafaranga magana arindwi na mirongo inani nungutsemo gusa rero ugasanga ni igihombo ku muntu uyajyana hariya kandi bo mbona niba bagurisha akabido ku bihumbi bibiri magana atatu mbona bakwiye kutwongerera amafaranga kugira kugira ngo natwe tubonemo akanyungu nk'umuntu uhagurutse mu rugo ajya kuyashaka agacyura amafaranga magana arindwi se yazakugeza kuri mitiweli wazanihira umwana mu ishuri ubwo rero kugira ngo bikomeze bipfa gutya babyihora basi twebwe twatwishimiye ko uruganda ruje ariko ruzaduteza imbere aho kugira ngo ruduteze imbere ahubwo turi kujya inyuma amabwiriza agenga igemurwa ry'amataho ku ruganda ateganya ko nibura amata atakabaye arenze amasaha abiri ataragemurwa nyuma yo gukamwa abashinzwe amakusanyirizo yayo bakavuga ko nta bikoresho uruganda rwatanze byatuma ibyo byubahirizwa iyi ikaba indi soko y'igihombo kuri bo nk'ubu ngubu mu byumweru bibiri bishize twaje gukusanya amata agera kuri litiro igihumbi magana ane na mirongo ine n'umunani muri yo litiro magana atandatu na cumi n'icyenda twasanze twazikereranywe hafi mirongo ine na kabiri ku ijana y'amata twari tumaze gukusanya ubwo rero ni ukuvuga ngo koperative yagiye ku ruhare rwo kwishyura ayo mafaranga ayo mata kandi yaradupfiriyeho kubera kubura ibikoresho abashinzwe imicungire y'urwo ruganda rwa giheke bo bakavuga ko ibikoresho byatanzwe ahubwo bitarimo gutanga umusaruro byakabaye bitanga ikigaragara cyo kuba uruganda rutabona umusaruro si uko udahari ahubwo mu ndorerwamo y'abakabaye bawuruha twebwe kuvana amata mu giturage bayaduhera amafaranga ijana na mirongo inani tukababwira ko bagomba tugomba kubishyura mu minsi cumi n'itanu ya minsi cumi n'itanu ikarenga batarabura amafaranga ngo tubashyire abaturage nabo bakivumbura amata bagatangira kuyajyana he mu giturage kuyagurisha ajya muri kongo nk'aborozi twavuga tuti hariya ntihagomba kubura amata ariko noneho niba umuturage azanye utujerekani tubiri ni urugero agahe hariya agahe n'uyu uhera kwamuha amwihera amafaranga hariya ngo ni ugutegereza ukwezi hari n'igihe ndetse bayabura gusa urumva umuturage ataba ari mu gupfa kandi n'ubwatsi bw'inka tubugura ubuyobozi bw'akarere ka rusizi uru ruganda ruherereyemo ibibazo mu mikoranire y'uru ruganda n'abarugemurira amata bishingiye ku kuba rwaraje basanga mu isoko rya kongo aho bagemuraga amata atabanje gutunganywa umuyobozi w'ako karere bwana kayumba efuremu akavuga ko abo bagomba gusobanurirwa impamvu zo kubanza gucisha amata mu ruganda mbere yo kuyajyana kuri iryo soko basanganywe bariya bantu bita abacunda bamenyereye kujya kugurisha amata muri kongo bari basanzwe bamenyereye gufata amata yabo bakayajyana muri kongo nta kubaza ubuziranenge ntaki turashaka kubigisha kugira ngo tubinjize mu gukora ubucuruzi bwa kinyamwuga nimvuga ubucuruzi bwa kinyamwuga ni ubucuruzi butanga ibicuruzwa bifite ubuziranenge ni imwe mu ngamba yo kugira ngo tubakorere ubukangurambaga bahindure imyumvire bumve bashobora gucuruza mu muhanda bagenda bemye kandi batanga ibintu bifite ubuziranenge birasa n'ibikigoranye ariko ko uruganda rubona umusaruro uhagije w'amata mu gihe abawurushyira barushinja kutubahiriza amasezerano y'imyishyurire no kutagira uburyo buboneye bwo kuyavana mu borozi ahubwo rukarindira abayarugemurira ubwo yari mu ruzinduko mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda mu kwezi gushize kwa gatanu perezida kagame yagarutse ku kibazo cy'imikorere mibi y'izo nganda zitunganya amata zashyizwe hirya no hino mu gihugu ngo zifashe aborozi ariko umusaruro wazo ukaba utagaragara kugeza ubwo zimwe zihagarika imirimo kubera gukorera mu gihombo aho umukuru w'igihugu yashinje bamwe mu bayobozi uburangare mu gucunga ibya rubanda temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mu gitondo ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu mu mujyi wa bujumbura aho ni mu gihugu cy'u Burundi habonetse imirambo y'abantu babiri umwe watowe ku cyumweru muri zone rohero undi utorwa kuri uyu wa mbere muri zone kinindo ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza abapfuye bose n'abagabo uwa mbere yatowe ikiziga muri karitsiye na zone ya rohero hagati na hagati mu gisagara ca bujumbura isaha cumi na zibiri z'agatondo zo kuri uyu w'imana yaramenyekanye yitwa jean marie bukuru akaba yari umushoferi uwo mugabo yaba muri zone ya kanyosha mu manuka bwa bujumbura imodokari yariko aratwara yasanzwemo umugozi abajejwe intwaro n'igipolisi bakibaza ko yoba yishwe anigishijwe uwo mugozi nyene igipolisi cavuze ko abagizi ba nabi bakoze iryo bara bataramenyekana ariko amatohoza yatanguye ikiziga kigira kabiri catowe mu gatondo kuri uyu wa mbere kw'ibarabara rya bujumbura rumonge hagati y'amazone ya musaga na kinindo mu manuka bwa bujumbura uwishwe yishwe arashwe nk'uko aba hafi bavyiboneye bavyiganiye itangazamakuru umukuru wa zone musaga antoine rumenyetso yavuze ko yari mu mugwi w'abasuma bari bamaze iminsi biba muri ako gace yiciwemwo kandi ko ari abajejwe umutekano bamwirahiye ni umusuma yari aje kwiba muri kinanira ya gatatu hanyuma abajejwe umutekano baba bamubonye nk'ejo agerageje kubasiga wagira ngo yiruke niho baciye bamurasa ibintu bimaze iminsi nicyo bituma n'abajejwe umutekano bari hafi bimaze iminsi menga ni impararo abasuma baza kwiba muri aya makartiye ya kinanira ya kane na kinanira ya gatatu ko asanzwe ari n'amakartiye afise ngira ibyo kwibwa n'ejo bundi twaheruka gufata abasuma babiri bamfatiwe kuri uru rugo rumubona rusanzwe ngira yari afite amakuru kuko IGBC batangira imfungurwa bateshejwe ingo abana usanga babayeho nabi nicyo cari kimuzanye bamurashe yirutse asimvye uruzitiro mubona hanyuma ahurirana n'ayo mashamba arabura hamenera ariko umwidondoro wiwe ntiwamenyekanye ntibashoboye kumumenya mugabo yoba yari yarigeze ngo kwiba bamurona ndamuhebu none yabaye ari uyo nyine mu gisagara ca Bujumbura hari hamaze igihe atabiziga bihatorwa kiretse igitero cabaye mu ijoro ryo kuwa mirongo ibiri n'umunani rishirwa mirongo ibiri n'icenda ukwezi guheza hitwa bukanga muri zone kinama mu buraruko bw'igisagara gihitana abantu bane hamwe n'abatari bake mu manuko bari bamaze iminsi bakomeretswa n'imigwi y'abagizi ba nabi bitwaje imipanga mu ijoro ryo kuri uyu w'imana rishira uwa mbere kandi muri komine mpanda intara ya bubanza mu burengero bw'u Burundi abantu bitwaje inkoho bari mu muduga wo mu bwoko bwa kamyonete barateye hari inyubakwa y'umugambi uri ku butegetsi ni ku musozi witwa rugenge hononekaye ibyo by'iyo nyubakwa byonyine kubera amasasu eroje burika neza nairobi ijwi rya amerika muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko bahura n'ibibazo bituma batagera ku ntego zabo uko babyifuza kuko iyo bavanye ibicuruzwa birimo ibiribwa mu gihugu cy'u Burundi abapolisi ba Kongo babifata bitarinjira ku butaka bwa Kongo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri uvira muri kivu y'epfo vedaste ngabo bamwe mu bagore twaganiriye b'abarundikazi ndetse n'abo bakongomani bakoresha umupaka bagatumba akavivira bavuye kurangura ibicuruzwa byabo birimo ifu imbuto inyama ndetse n'inkoko bavuga yuko inzego zishinzwe umutekano zo mu gihugu cy'u Burundi zirimo igipolisi zitabemerera kwambutsa ibifungurwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri iyi minsi kuko babifatanye bajye kubifungira kuri brigade y'igipolisi iri mu gatumba cyiza Lucien ni umukongomani ukora ubucuruzi bw'imbuto cy'ibitoki buvira umuntu aragenda i Burundi ku mupaka bakamusaba ibyangombwa akabitanga byose akagenda Burundi ku isoko akagura agasanga ibintu biteretse mu isoko akagura kubera ko biri mu isoko guhindukira atahiwe dutaha iwacu hano uvira bakakwirukangaho n'amamoto abapolisi bakakwaka ibintu byawe Ka- na tena bakagerekaho kujya kugufunga batuhatse amandimu n'amafu n'ingoko n'akanyama ndakari gutambuka n'igitunguru ntabwo ushobora kujya i burundi uragura ni- ni- n'igitunguru cya se- cya- cya nani cya miri cy'igihumbi uragitambuza barakijyana abo baturage b'abakongomani n'aba barundi basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko bari basanzwe bambutse ibicuruzwa byabo nta kibazo bagize kuko batangaga udufaranga dukeya ku bapolisi bakora mu ibarabara rya bujumbura gatumba ariko mu mpera za kino cyumweru dusoje n'abasanzwe bambutse ibifungurwa badakoresheje imodoka nabo iyi ngingo yo kubabuza kwambutsa ibifungurwa yabagezeho egira neza mari ni umurundikazi ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka turiko turaza mu nzira baratwaka ibyacu kubera yuko ngo bahese nta- nta byo kurya byokwinjira ino muri kongo
wowe wari usanzwe ucuruza ibiki ncuruza uburobe eh, n'udukore n'utuvoka ibyo duhuye n'ibyo tudandaza ariko tubamo ubuntu buto buto niko turiko turazira imporera muri kugera mu nzira bikagenda gutya Baratu- baratwanyanganya utwo twikoreye ngo ntituzane ibi bifungurwa ino ukuntu byagenze mu nzira baraturihisha bamwe bakagomba kubitwaka ngo babimene mu mazi rukundo chantale acuruza uburobe avuga yuko kutaborohereza gukora ubu bucuruzi bwabo bigiye gutuma binjira mu gihombo mu gihe aka kazi bari basanzwe bakora kari kabatungiye imiryango yabo twebwe tu- twidandariza amarobe nta kindi kintu mura tudandaza turondera ubuzima bw'abana nta kindi kintu turondera baduhaye amabara tukareka uturobe mirongo itatu tukatudandaza nta kindi dushaka narimbayeho nambara najya n'abana bakigaha nyine bene babyanse urumva ubuzima buca buhagarara saba abacuruzi bonyine bavuga yuko babangamiwe n'igipolisi cy'u Burundi kibabuza kwambutsa ibifungurwa barangurira mu gihugu cy'u Burundi ahubwo n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira nabo bari basanzwe bagurira imboga ifu ibujumbura kubera ariho ibiribwa bihendutse nabo bemeza yuko batarimo kwemererwa kwambutsa ibyo bifungurwa dufite ikibazo nyine kubera n'ubu atakiri turiko turambugana kuko urumva ibyashara byamaze guhagarara nta muntu ariko arakora ibyashara nta muntu ariko araronka narashira wumva tu- ai- niko kazi tukakora kugira ngo umuntu aronke jabukanye agafuko kamwe ugakunguka igihumbi urumva icyo gihumbi ubu ki- kiba cinjiye kandi ubu rose rasiye amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko muri iyi minsi leta y'u Burundi yahagaritse ibicuruzwa by'ibifungurwa biva mu gihugu cy'u Burundi bigana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'uko abakongomani baza guhahira mu gihugu cy'u Burundi ari benshi bityo bigatuma abaturage b'abarundi basonza ndetse n'ibiciro by'ibicuruzwa by'ibiribwa ku masoko bikazamuka ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri teritwari ya Uvira buvuga yuko buzaganira na sosiyete sivile mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo barebe uburyo leta y'u Burundi yadohorera abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka vedase ngabo ku bw'ijwi ry'amerika ubuvira mu ntara ya kivu amajyepfo ijwi ry'amerika ryagerageje kuvugana n'umuvugizi wa minisiteri y'umutekano mu gihugu cy'u Burundi ariko ntiyitaba telefoni ye ngo adusobanurire ibitangazwa n'aba baturage
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agataraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimye mwese kuba mwaduteze amatwi shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwabishyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na geoffre mutagoma naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.